ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo mwese kandi mbifurije umwaka mushya wa bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi dusangira ijambo dusangira ijambo dusangira ijambo mu mpera z'umwaka ushize abarundi abanyafurika n'abatuye isi bakurikirira hafi ibibazo byo mu burundi bari biteze ko abashyikirana bari bagiye mu mujyi wa arusha mu gihugu cya tanzania bazagera ku masezerano arambye yatuma ikibazo cy'uburundi kibonerwa umuti urambye impunzi zigatahuka n'abandi banyapolitiki bahunze bakagaruka mu gihugu bakitabira guteza imbere igihugu cyabo ibiganiro byabereye arusha byarangiye nta masezerano agezweho mu minsi mike ishize umwe mu banyapolitiki b'abarundi bari mu ishyaka ritavuga rumwe ry'ubutegetsi nibwo yandikiye umuhuza amubwira impungenge atewe n'ibibera mu gihugu n'ibimukorwaho uwo munyapolitiki kandi ni icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka niwe mutumire wacu uyu munsi mbanze mbasuhuze honorable agatorwasa icyegera cy'umukuru w'inama nshingamateka mu burundi mbifurije kandi umwaka mushya muhire murakomeye akomeye na mutabu bipfurije n'abanywanyi bose b'ijwi rya amerika ndabashimiye honorable rwasa mu minsi mike ishize honorable muherutse kwandikira umuhuza mu biganiro by'abarundi perezida benjamin mukapa mwandikiye kandi na perezida w'uburundi pierre nkurunziza ku bijyanye n'ikibazo cy'umutekano wanyu ubu mwatubwira ko umutekano wanyu wifashe ute muri make novuga nti kuba naranditse nuko hari ibiriko bikorwa byanteye amakenga kubera yuko nyuma y'ibiganiro biherutse kubera arusha havuzwe amajambo menshi akarishe aho abategeka umugambi uri ku butegetsi mu burundi banyagirije ibintu biremereye cyane ntazi impamvu babigira bukeye kabiri baza gutora abasirikare bari mu banshungereye atanakimwe bambwiye kandi mu gihe baza twarabivuganye twarabyumvikanye ibyo rero byagombye kuntera amakenga kuba hanavugwa n'ayandi majambo menshi ku bijyanye n'umutekano wanjye washobora guhungabana mu nzira imwe cyangwa iyindi kuba rero narandikiye rero umuhuza namubwira icyo kibazo ni uko ibyo byakozwe nko mu nzira zo kuntoteza ibiganiro biba hagati y'abantu ko bafite ibyo bashobora guhurira ku cyangwa ibyo badahuza nanjye nibaza yuko ari uburenganzira bw'iwanje kudahuza kuri iki cyangwa kiriya n'uwundi mugambwe cyangwa n'uwundi muntu uwo ari we wese ko nogira icyo mvuze cyangwa ko ndabibona ibyo singomba kubizira mu gihe twaba twemera yuko koko turi mu ngendo ya demokarasi none se turebye perezida benjamin mukapa umuhuza mu biganiro by'abarundi ikintu cy'umwihariko mwamusabaga mu rwandiko mwamwandikiye ni iki ni uko we nk'umuhuza ugomba gufata ibibazo mu ntoki akumvisha abatware b'u Burundi yuko atantu umuntu yohogwa ibyiyumviro byiwe na cyane cyane mu bijyanye n'ibyo yoshikiriza cyangwa yoba yarashikirije muri ibyo biganiro cyane noneho na nyabiganiro ubwabyo nta nubwo twigeze twicara hamwe ngo uruhande rwa sendedefudede ruvuge natwe tuvuge harameze nk'ababyanka nk'abiburizamwo mugabo ibyo twari gushikiriza nabyo bari kuba boshikiriza ku mbure byaranditswe umuhuza arabifise twarabimushikirije rero jena agomba kuvuga yuko mu by'ukuri abarundi turakwiye guhindura ingendo twumva yuko kuba uri ku butegetsi bidasigura yuko uca ugira uburenganzira burengeye ubw'abandi ku buryo umuntu wamuryoza ibyo yavuze cyangwa ibyo yiyumvira ariko namwe mu bayobozi bari mu burundi namwe umuntu yabashyira mu bakomeye nka batanu bari imbere bakomeye mu gihugu perezida nkuru nziza we icyo mumusaba ni iki ku ruhande rwanyu perezida nkuru nziza namumenyesheje namuhaye kopi y'ikete nandikiye abo bandi mugabo nagomba kurimuha kubera yuko niwe agaba ingabo niwe agaba abasirikare niwe agaba abapolisi mu gihe rero izo nzego arongoye rumwe cyangwa urundi gukora ibintu uko rubyishakiye ingaruka zaba mbi cyangwa zaba nziza urumva ko nawe yozibazwa byabaye ngombwa rero ko nawe ndamuha kopi kugira ngo atozovuga ngo ntabyo biba yaramenye mu gihe uhora mukagize n'icyononekara mwe uruhare mwe mwumva mufite mu bintu bibera mu burundi muri iki gihe ni iki mwatubwira nk'umuyobozi w'ishyaka ariko kandi n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka nuvuga ko uruhare rw'iwanja ari ruto cyane kuko byose uko biboneka hashyirwa imbere iby'umugambwe sendidefide ushaka cyangwa wifuza ingingo ntizifatwa babanje kumviriza abandi aho nuvuga nk'ibiriko biraba bijyanye n'ibwirizwa shingiro itegurwa rya kamarampaka nk'ubu bisanzwe ntabwo perezida ari kugenda ngo arabijyanye mu banyagihugu atabanje kuvugana n'inzego zimwe zimwe nk'ibyegera byiwe abarongoye inama nshingamateka n'abarongoye inama ngengozamateka je nk'umwe mu barongozi b'inama nshingamateka ntabwo twigeze tuvugana n'umukuru w'igihugu ku bijyanye n'icyo kibazo bisigura yuko rero mu gihe nabo baba barabikoze bankumiriye urumva ko noba ndimwe kuko bamwe mugabo ari nk'imperekeza mvuge byo rero novuga rero nti ahanini kandi n'ingorane niniya cyane dufite muri kino gihugu ibintu bashaka kubikora barabye inyungu z'umugambwe wabo gusumba inyungu z'abarundi bose kandi twitwa ko turi muri demokarasi abantu bafite ibyiyumviro bitandukanye abantu ahubwo ko bagomba kujya hamwe ku bibazo ibi na biriya bagahanahana ibyiyumviro kugira ngo havemo ibintu bizima byafasha abantu bose gutera intambwe tujya imbere none se murebye iyi uyu mushinga ujyanye no guhinyanyura ibwirizwa shingiro guhindura itegeko nshinga mu burundi umaze iminsi mike utangijwe watangijwe na perezida Pierre Nkurunziza mu ntara ya Gitega umugambwe wanyu uyu mugambi murawushyigikiye guverinoma y'u Burundi leta bundi iteganya ko igomba kubwiriza abantu kuzatora yego muri kamarampaka iteganyijwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka mwe muhagaze he kuri iki kibazo uyu mugambwe sende defitedi nk'uko aribyo aribyo bibo washyize wakoze ukanabikora bigaragara ko ugomba gukumira bamwe bamwe kuko biranditse muri ayo muri izo ngingo nshasha bashyizemwo baraka uburenganzira nk'abantu bigenga abo natwe turi muri abo kuko umugambwe barawutwibye baguha abandi bantu abanywanya bamirita twarasigaranye ariko urumva imbere y'amategeko nta kibanza dufite ntidushobora gukora amanama yacu ntidushobora kubonana n'abadutoye ibyo rero urumva rero yuko rero ubo bo bace bashyiramo ibindi rero byo kugira ngo bazibire koko kugira ngo babone yuko muri muri bibiri na mirongo ibiri boba bari ku rubuga ari bo bonyine urumva ko nk'ibyo twe ntitwobishyigikira kandi noneho nibaza yuko uburyo bwiza byari gukorwa bari kubaza abegwa n'ubuzima bw'igihugu bose abo nabo si abo mu migambwe gusa n'amadini birayega n'abari muri sosiyete sivire birabega abantu bamwe bose bakagira ibyo bashikirije ibyiyumviro byabo hanyuma noneho bakagenda rero bafatiye kuri ibyo abantu bashikirije bagategura iyo poroje yanuzenya yo guhindura iyo bwirizwa shingiro hama rero bakabicishiraho mu nzira amategeko yemera bakabibona kubishyira abanyagihugu nyamara rero urumva yuko ibyo byose ntibyakozwe bashyizeho akanama kihariye yego kugira ngo bikureyo baraturemera ngo tubahe umuntu ubwabo umuntu umwe mu bantu cumi na batandatu ntacyo yari gufasha ntacyo n'icyumviro yashyikiriza bajugunye iyo kushikaraho bageze rero uno munsi aho bavuga bati ubu rero ni ugutora yego mugabo kamarampaka referando mu bisanzwe hari inzira zibiri wanyuzwe uratora yego utanyuzwe ni uburenganzira gutora oya ariko urabona ko bamaze kuvuga ngo uwuzihenda akavuga akajya kwigisha kudatora yego ngo ngo azoba ngo arenze umurongo utukura urumva rero ntibinagifise n'akaranga ka kamarampaka urumva mu gihe bategetse ngo mutora ibi urumva ko haba hari agahaze ingendo ya demokarasi na buhoro buhoro muvuze ku kibazo kijyanye n'uburenganzira bw'abantu ndetse n'ibwirizwa shingiro kuri wa gatanu hari imiryango irenga makumyabiri ahanini imiryango itagengwa na leta sosiyete sivile yatangaje ko igiye guhagurukira kurwanya iriya kamarampaka leta y'uburundi iteganya mu kwezi kwa gatanu mwe uyu mugambi w'iyi miryango itagengwa na leta mwe muvugaho iki numva yuko icyo ni ikintu gisanzwe ni uburenganzira bw'umwe cyangwa bw'uwundi bivanye n'uko abona iyo poroje ya constitution ayibona mu gihe ubona yuko uburenganzira atabwo kuko urubuga arubujijwe n'iki ntibisanzwe ko yavuga ati jyewe ibijye nabyo ntushyigikira ni ingendo rero kumbure abatware bokumva yuko mu gihe bamwe n'abandi batabibona kumwe ni uko bakumva ko hagomba kubaho ingendo n'umuco byo kwihanganirana hanyuma tukarondera yuko twakumvikana ingene ibintu byagenda neza ku neza ya bose aho kurondera gucisha ku giti no ku ibuye muravuga ati jenda ganje bimwe bavuga mu kirundi ngo nyine imbugita n'uyifite ikirindi kuko ugiye kuraba mu by'ukuri iyo itegeko ritameze neza iyo rishyizweho ku nyungu za bamwe rigakandamiza abandi iryo tegeko nireza ngo rimare kabiri kandi bica bituma noneho n'intwaro muri icyo gihe abantu barushirizaho kutayiyumvamwo y'intwaro y'abantu batayiyumvammo usanga na rya terambere abantu baba bavuga ko bifuza gushika ko badashobora kurishikako muvuze ku bijyanye n'intwaro abantu biyumvamo honorable agatorwasa ntekereza ku kibazo mwakunze kuzamura mu minsi yashize cyane cyane bijyanye n'ibyo mwemera nk'umurundi ufite uburenganzira busesuye ndetse n'abanywanyi banyu ubu nyuma y'ibiganiro bya arusha mwavuze ko mwumvaga umutekano wanyu usa nk'aho ugeramiwe ubangamiwe mwandika iriya baruwa mwandikira umuhuza mukapa abanywanyi banyu bo ku mitumba ubu bifashe bate abanywanyi nabo nyine bari ko baratotezwa nkayijya y'ejo bibonye kuri za watsapu muri komine ntega hari abantu bari gusangira ubunani ubwo imbonera kure ngo zihita zirabatera ibiraramo zirabakubita noneho nabo bati ntabwo turi bukubitwe nk'abana b'inyoni barisuganya nabo barariposta ariko bukeye polisi aho kuvuga ati ikore ankete neza abantu bose babaye muri izo mvururu bose bafatwe yagiye guhiga abo b'iwacu abo bagiye kwageresa abandi nta na kimwe yabakozeho saho honyine mu ndwi ishize muri gihanga hafashe abantu ngo bari ngo bagira kampanye yo kwigisha ngo ngo kudatora yego mu mbwizwa shingiro bakubita mu munyororo iyo za gitega hirya no hino za ruyigi abantu bari guhigwa buhungo ngo bari kubigisha ngo gutora oya hari umuntu aca yibaza ati none kamaramaka ni igiki se nimba abantu batogira ubwo burenganzira bwo gutora yego cyane oya bagategekwa gutora yego tureke n'ibyo ubuzima bw'igihugu bwega abarundi bose bwega abarundi n'abarundikazi bo mu miryango yose bo mu migambwe yose mu madini yose mu mice yose bigende gute yuko hariho bamwe bokumva yuko umenga basumbya kuba abarundi abandi ku buryo bogira uburenganzira abandi badashobora kuronka nimba ngo bashobora kugira amanama kuki abandi bo tutoyagira ibyo rero nibyo rero usanga mu by'ukuri bituma ibintu biguma bidindira wagira utya rero ukumva ngo bari kwikoma ngo abantu bavuga yuko ngo ibintu bitagenda neza none iyo utemera uburenganzira bw'abantu wovuga ngo bigenda neza gute none se mwebwe izo nama tuvuga mushobora kuba mwifuza kuba mwakora mubisaba inzego zibishinzwe zikabima uburenganzira bwo kuzikora cyangwa se bigenda bite mubisanzwe uko amategeko abitegekanya abantu iyo bakeneye kugira inama barabimenyesha ubutegetsi kugira ngo niba bishoboka bushobore kubafasha gucungera umutekano wabo bwabo ntibasabe impusha zo kugira amanama ariko najyana kubwire yuko nko ku ruhande rw'iwacu wibaze nk'abashinga amateka twigeze kuba twifuza kugira ikiganiro n'abamenyeshamakuru baranga ntibishoboka ngo ntiture umugambwe ukibaza none mu burundi abashobora kugira uburenganzira bwo gukora ikintu kiriya ni abanyamigambwe bonyine ko atategeko rivuga yuko abantu babwirizwa kuba mu migambwe noneho abantu nk'abashingamateka umugwi w'abashingamateka ntushobora kuvuga ngo nta mategeko abazi kandi mu mategeko agenga inama nshingamateka uwo mugwi uba wemewe ubuzwa urumva rero ni ibintu by'igitugu bikoreshwa ahanini kubera yuko usanga kumbure bafise impungenge y'uko abanyagihugu bumvise ibyiyumviro bitandukanye n'ibyo umugambwe sendedefudede ofise ko kumbure uhava babona kumbura abanywanyi ko bahava bajya gutora abandi cyane bakagabanuka noneho kumbure bakabona yuko byozo hava bishika bakava ku butegetsi ariko rero kuba ku butegetsi hariho kubujako kandi habaho no kubuvako nta butegetsi budahera ubutegetsi bwose burabaho hanyuma bukarangira n'ubwa cndfdd rero ntibabyumvire ntibabishyire mu mitima yabo babyumve si ikintu kizoba kibaye nk'isanganya n'abandi baratwaye baratwarura nabo nyine bumve yuko umunsi urizina hazuba ku butegetsi kimwe gusa bashaka kuburambiraho rwose ntibakorere neza abanyagihugu ntibafashe abanyagihugu kwisanzura hanyuma abanyagihugu bo ndibo bazoza barabongera babona yuko bikwiye ko babongera ko babona yuko baborohereza nayo babananje bakandamiza ndabizi yuko by'ukuri bazoshobora kugonga ubutegetsi igihe biyumvira ko bazobugumako numva amagambo muvuga ya honorable gatorwasa ni amagambo yo kwiheba oya si ayo kwiheba ariko biteye agahinda ibintu tubamo hano mu burundi turavuga ngo turi muri demokarasi nyamara waje kuraba mu mikorere demokarasi ni ku karimi mu ngiro no mu nyifato ntayirimo kweri none se ko muvuga mutyo honorable agatorwasa muri icyegera cy'umukuru w'inama nshingamateka twavuga ko nk'umunyagihugu wa nyarucari we yavuga ikibi yewe mufite uburyo mwabashyikira mubabajije bisanzuye wababwira amakuru babamo buri munsi buri munsi nubwo nk'uru nk'akarorero yego
kuva muri iyo minsi baraturubitse abantu barakubita abantu ngo ni ukubera ngo ngo ari abayoboke barwaza batavuye ngo inyuma yanjye ngo bazibonera ko mugabo n'ubu urumva gukubitwa ngo ni ukubera udahuje ibyumviro n'uwundi urumva ko ubwo iyo si politiki namba bakubitwa nande
bakubitwa n'imbonerakure za sende defudede urumva nk'ubwo ni ubunyamaswa icyo kibazo nakivuganyeho na musitanteri wa komine ariko uko biboneka ntacyo yagikozeho kuko abantu n'uno munsi baraturatura ubu bari kwigisha abantu ngo ibintu by'urwango ngo banywe bazira urunuka wowe wese atabiyumvamwo ugasanga bari no kwigisha ibintu by'ibihuha ngo rwasa ngo yarahunze ngo ngeze mu rwanda ngo ngeze hehe urumva ni imyifato itameze neza na buhoro buhoro aho bavuga ngo umuntu wese badahuje ibyumviro ngo nateye umuke babise ngo basigare bonyine nkaho umenga uburundi na kibare uburundi n'igihugu cy'abarundi bose mu byiyumviro no mu tandukanye bwacu tubwirizwa kuba mu burundi umwe wese agakora ibyo amategeko yemera ko ashobora gukora ata muntu arengeye akarinda uwundi nibyo byatuma igihugu gitera imbere icyo kibazo cyo guhunga muvuzeho mushinga rwasa agato muri iyi minsi cyavuzweho n'ubusanzwe cyane cyane nyuma y'uko muvuga ko umutekano wanyu ubangamiwe mwaba muteganya guhunga ubusanzwe ibyo ntabwo biri mu migambi yanjye ubuhungiro narabuhonjeje ndabuzi ntawe nubwipfuriza nta nubwo nifuza gusubiramo ikibanza cyanjye kiri mu burundi ikibanza cy'umurundi wese kiri mu burundi ntikigomba kuba mu buhungiro ahubwo ntibakora ibishoboka byose kugira ngo n'abahunze batahuke mugabo batahuke bumva yuko mu mitima batekaniwe atari bya bindi abantu botaha kubera bahatiwe gutaha hanyuma ugaza ugasanga bari kwigwa basamira isazi ku menyo umengana abantu atagaciro bafite ibyo nk'ibyo dufasha na buhoro buhoro kuvuga ngo abantu barahunguka cyangwa ngo bahunguke nka propagande ntabwo ari byiza namba ntibarabe ibituma abantu bahunga babitorera inyishu bitume noneho abantu bumva yuko bakwiriye gutaha ntihagire ubutaha kubera abisunikiwemo cyangwa abigiyemo ku nguvu cyangwa ku ruhendo ariko abantu batahuke by'ukuri mu mitima bumva yuko batekanye ko batashe iwabo icyo kibazo cyo gutahura impunzi honorable gatorwasa ni ikibazo cyagarutsweho mu biganiro mu cyiciro cya kane cy'ibiganiro biherutse kubera arusha muri tanzania mu gusoza ibyo biganiro mu kwanzura niba nibuka honorable rwasa namwe mwari mu gisagara cya arusha muri tanzania umuhuza perezida benjamin mukapa ntiyabashije guhuza abarundi ngo basinye amasezerano bumvikanyeho y'ibyo bashyira mu bikorwa kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu ahubwo umuhuza yavuze ko ibiganiro biheze cyangwa se bizakomereza mu burundi nk'uko leta yabyifuzaga mwe ku bwanyu murebye ibyavugazweho arusha muri tanzania nuko mubona uburundi muri iki gihe kazoza k'ibiganiro byakomereza mu burundi mukabona muti ibiganiro byokomereza mu burundi harimo gushaka ko ibibazo bitora inyishu byoshoboka mugabo bamwe bashaka kwikwegera ko bakumva yuko abantu bose bagomba gusa kwemera ibyabo aho ndumva yuko ibyo biganiro n'ukuri bizogora rero rimwe na rimwe kumbure baravuga ngo harabaye ibiganiro hagati mu gihugu mugabo kumbure ukuntu byabaye ni ahantu wagenda ugasanga abantu bamwe bamwe bisa naho babategura ibyo bajya kuvuga nta bantu bavuga ati bahana ijambo ku kibazo iki mwe mucyumvira gute natwe tucyumvira gute ibyo ntibyabaye ni nabyo hafete byase yuko biba nyine niyarusha kuko urumva ntibemera yuko ku kibazo runaka bamwe bavuga uko babibona abandi bavuga uko babibona bashaka igihe cyose gutegeka ati ni ibi twebwe nk'umugambwe utegeka ni ibi bifata uko nyine nta bindi mwene ibyo nabyo bumva ko ibyo bari ibiganiro rero ku biganiro nibaza yuko mukapa ntiyavuze yuko ibiganiro bizobananira yavuze yuko bihinze bwayo yavuze yuko agiye kubishikiriza abamuhaye ibikorwa byo guhuza abarundi murazi yuko hejuru yiwe hariho perezida museveni n'inama y'abakuru b'ibihugu abo nibo bazomenya uko bizobandanya niba bizobandanya ibizi burundi bizobandanya gute abo nibo dutegereje ko batubwira bati uko tubona ibintu biri kugenda aho ibintu bigeze bibandanye gutya ntibibandanye kuriya tuvuze gato ku kibazo kijyanye n'ibyo biganiro aho bizakomereza nk'uko muvuze ko mukapa yavuze ko biheze ariko se mwareba mwakomoje ku kanya ku kibazo cy'umutekano mu gihugu ubu imibare itangazwa n'ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr ivuga ko abarundi barenga ibihumbi magana ane n'abandi bari hanze mwe mubona murebye mu karere ka afurika y'uburasirazuba ikibura ni ubushake ku barundi ubwabo cyangwa se hari ibindi bibazo biri muri afurika ubwabyo cyangwa se biri ku muhuza nyirizina bituma ikibazo cy'abarundi n'ikibazo cy'izo mpuza abarundi ziri hanze bidashobora gukemuka jewe ahanini novuga yuko uruhara runini rufishwe na leta kuko leta niyo ubwa mbere na mbere igomba kugira intambuko y'imbere yo gushobora kwizeza abo bose bari inyuma y'igihugu yuko ibibazo byabo byaheze cyangwa bishobora gutorerwa umuti ikindi ni leta kubera yuko mu gihe umuntu agira gutya akumva ati hariya babonye ikiziga cy'umuntu batazi uwamwishe leta ntigere ivuga ati buriya wa muntu batora ikiziga hariya twarapereje twasanze ari uwitwa naka aba baramugiriye nabi boba atwikeka abantu runaka bikaba kabiri gatatu kane uwo muntu ari hanze yumvise yuko hari abantu kwezi ko hari ibiziga bitowe hirya no hino urumva agatima wo gutaha yogakura hehe yumviriza kumva leta ntakibivugaho gitomoye urumva rero mu by'ukuri novuga nti uruhara runini ni leta ariko si leta yonyine n'abarundi twebwe twese uwo ari we wese yokumva yuko agomba kugira ingendo yo kudashyigikira abantu bakora ububisha utarabye ngo bari mu ruhe ruhande abantu bose bakumva yuko bagomba kubahiriza uburenganzira bwa mbere bukuru bw'umurundi n'umurundikazi n'umuntu uwo ari we wese ku isi bwo kubaho hanyuma bakumva yuko leta ikumva yuko abarundi twese tungana nimba ari imyanya y'akazi ibonetse bakumva yuko bataha ubuzi abo bitwaje abari mu mugambwe cyangwa abari mu migambwe bakumva yuko abantu bose bafite uburenganzira bungana bwo kuronka akazi bakumva yuko abantu bose nimba bahunze kubera imvo za politiki bakumva yuko noneho ya migambwe yisanzura yuko bashobora kugenda gukoresha amanama ko bashobora kubonana n'abanywanyi babo muri icyo gihe abantu bokumva yuko by'ukuri hageze yuko batako kumva yuko hari icyahindutse mugabo uno munsi ni ukuri biragoye ku muntu yahunze yumva ibiba mu gihugu yumva ibivugwa mu maradiyo gufata ingingo y'uko ataha ibintu byoroshye na buhoro buhoro ariko kandi nanone na bya bihuri nabyo byo mu karere nabyo nyine birafise uruhara byogira birakwiye kumvisha leta y'u Burundi y'uko igomba guhindura ingendo ikumva y'uko ibwirizwa kumviriza abarundi nk'abarundi idacaguye hanyuma abarundi twese hamwe tukaraba nyine tumutora inyishu zirama ku bibazo bituraba ntitwirukire gusa guhindura amategeko kugira ngo abafise ubutegetsi babwigumize ko cyangwa bakingire imyanya bafise ariko turondera ahubwo yuko ibyota ibitandukanya abarundi tugerageza kubigabanya cyane rwose ku buryo bwose bokwiyumvanamo noneho abantu bose bakatahuka bagakorera igihugu none se mpereye kuri iyo ngingo honorable agatorwasa umwaka bibiri cumi na karindwi wararangiye dutangiye bibiri cumi n'umunani iki ni icyumweru cya mbere hari ikintu musubije amaso inyuma mu mwaka uheze mwumva nk'umunyapolitiki cyangwa se nk'umuntu usanzwe cyabanejereje cyabashimishije ku burundi biragoye kuvuga kuko usanga ikintu kimwe gikwegana n'ikindi Mhm.
ariko kimwe novuga novuga ni coba caranejereje ni uko hamwe n'ingorane zose ziriho mu gihugu ibibazo bitandukanye ni uko abarundi bari benshi batemeye ku- ku- ku- kugira gute gu- kugira ngo bagire ingere ku yindi barasotowe kenshi bahogwa ibyiyumviro byabo bahogwa eh, uko babona ibintu mugabo ntibahise bakamira mu coze uwo ushaka yuko akajagari kaba akajagari kuko mu by'ukuri ingendo n'imyifato y'abantu bamwe bamwe mu rwaruka ruri ku butegetsi usanga bi- bi- bi- bi- bifise ingorane bitera ingorane mu mibano ariko abantu baragerageza kubyihanganira nicyo gituma novuga nta ahubwo n'abo nyene bagira ibyo n'abo bari ku butegetsi by'ukuri nibaraba amajambo bavuga nibaraba amajambo bakoresha bagerageze kuvuga imvugo ihumuriza bose bagerageze no kubana n'abandi bumve yuko iki gihugu ari cya bose atari icyabo bonyine bumve yuko muri demokarasi habaho guhiganwa hama ubutsinze agatwarira bose boye kwitiranya igihugu n'umugambwe wabo kuko bibandanije gutyo twazosanga igihugu kiba giteye gisubira inyuma gusa abandi bariko baratera imbere ndumva icyo ari icyizere mufite ko uyu mwaka utangiye wageza ku barundi yego jewe ndizera yuko abarundi abantu basheshe akanguhe umugani w'abanyarwanda novuga nyine abantu bamaze kubona byinshi kandi ba- bashobora kurengera ibibababaza novuga nti barushirizeho kwihangana no kurengera ibibababaza kuko ngo uwitonze amira ibinoze ngo akabishashe mu impera kinyarwanda n'imperuka impera n'imperuka ndizera yuko bazoshika ku ntego yabo yo kuba mu gihugu cy'u Burundi kiremwo demokarasi y'ukuri twebwe iwacu tuvuga demokarasi y'inkezabuntu i- demokarasi ishira hagati na hagati umunyagihugu ikava kuri we ikamusubirako atari demokarasi yitirirwa umunyagihugu mugabo umunyagihugu ari nk'igikoresho gusa. ivyo turizera yuko tuzobishikako mugabo tuzobishikako duciye mu ngorane nyinshi nk'izo turiko turacamwo mugabo uwihanganye navuze amira ibinoze akamishashi mu kinyarwanda icyo cyizere mushinga ntahe agatorwasa nanjye nicyo nsorejeho ikiganiro cyacu tugiranye nizera ko nanone umwaka utaha muri aya matariki twakongera tukaganira tukareba mu by'ukuri ibyo abarundi bagezeho muri uyu mwaka wose utangiye nanjye ndavyifuza kandi ndizera yuko imana izohadushitsa kandi ko tuzovuga ivyiza tuzovuga ibibi bike ndabashimiye kandi mukomere ni honorable agatorwasa ni icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka mu burundi tuvuganye nyuma y'inzandiko yandikiye umuhuza mu biganiro by'abarundi benjamin mukapa wahoze ari perezida wa tanzania ndetse na perezida w'uburundi pierre nkurunziza asobanura yumvikanisha ikibazo ingorane z'umutekano we n'uw'abarundi nyuma y'icyiciro cya kane cy'ibiganiro byasorejwe mu mujyi wa arusha muri tanzania mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi n'abiri muri uyu mwaka ushize turizera neza ko mu minsi mike iri imbere tuzabasha kuvugana n'uruhande rwa guverinoma rukatubwira uko rubona impungenge n'ibyifuzo bya honorable agathon rwasa namwe abatwumvise mu kiganiro cyacu uyu munsi nongeye kubashimira kandi mbatumira namwe gukomeza kwitabira ibiganiro byacu umunsi ku wundi